ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu tudatinze duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe na aloyizi bigirimana
mwaramutse edi namwe bwe muteze amatwi muri aka kanya turahera mu yavugwa muri afurika ntibikiri ibihuha abasirikare muri burkina faso bariyemereye ko bakuye ku butegetsi perezida roke marke christian kabore mu butumwa bavugiye kuri televiziyo y'igihugu abo basirikare bavuga ko ubutegetsi bwa kabore bwatembagajwe ata maraso asesetse bavuga kandi ko ubu iby'igihugu byose ari bo bibazwa leta yose barayikuye ibwirizwa shingiro hamwe n'inama nshingamateka biraseswa mu byo perezida kabore azize harimo kuba yarananiwe guteza ubumwe bw'abanyagihugu ba burkina faso imbere no kuba atatoye umuti w'ibibazo byugarije igihugu ciwe nk'uko abamukuye ku butegetsi babivuze kapitene sidore kaber wedrago yasomye iryo tangazo yasiguye ko abaheretse ubutegetsi bagiye gushiraho ikirangamisi cyo gutunganya amatora kizohurizwa ko na bose kugera ino saha aho perezida roke marke christian kabore ari ntiharamenyekana kudeta ya burkina faso igize iya gatatu ibaye mu kiringo cy'amezi cumi n'umunani mu karere ka afurika y'uburengero icyo gihugu giherereyemo ikurikiye yakozwe muri mali na guinea mu bamaze gutera ibyatsi hirikwa y'ubutegetsi bwa kabore harimwo umuryango umwe bwa afurika ishyirahamwe mpuzamakungu oni na leta z'ubumwe za amerika muri ako karere nyine mu gihugu kibanyi mari nacyo kirongowe n'abasirikare biciye kuri kudeta leta y'icyo gihugu ejo ku wa mbere yarasabye danemarke gutahukana ubunyene bwango abasirikare bayo baheruka kurungikwa muri icyo gihugu cyo mu karere ka sahel mu itangazo ryaciye kuri televiziyo y'igihugu ryongera rishigwa ku mbuga hwaniro leta ya mari yavuze ko abasirikare barungitswe atamwumvikano wahabaye izo nteko za Denmark zigizwe n'abasirikare hafi mirongo icyenda bashyitse muri mari mu ntango z'uku kwezi kwifatanya n'inteko zidasanzwe za buraya ziriko zirafasha mu kurwanya imigwi y'iterabwoba ibindi bihugu bya buraya bifise abasirikare muri mari ni ubuholande estonia ubuswede norvege ububirigi repubulika ya cekoslovakia portugal ubutaliyano hamwe na hongiriya tukiri muri afurika tuve muri politike tuje mu gisata cy'amagara y'abantu kenya na mauritania byararonkejwe inshansho za covid cumi n'icyenda hafi imiliyoni zibiri zatanzwe na leta z'ubumwe za amerika umutegetsi muri perezidansi ya amerika white house yavuze ko zatanzwe mu ntumbero yo kubandanya bagwanya ubwoko bushasha bwa covid cumi n'icyenda bwiswe omicrone uwo mutegetsi yavuze ko amerika yiyemeje gufata iya mbere mu kurangiza iki kiza hose ku isi aricyo cyatumye irungika izo nshansho perezidansi ya amerika ivuga ko inshansho zirenga imiliyoni amajana atatu na mirongo icyenda ku muriyaridi umwe n'igice kimwe yemeye zimaze gutangwa cyane cyane ku mugabane wa aziya na afurika naho mu karere ka buraya uburusiya bwitezwe ku mwanya n'umwanya bushobora gutera ukraine nicyo gituma ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero bw'isi ryishinze kurwaniriza umwansi hamwe otani ryavuze ryo kuwa mbere ko ibihugu birigize biriko birarungika ubundi bwato hanze n'indege z'intambara mu buseruko bw'umugabane wa buraya rivuga ko bagiye guhangana n'uburusiya igihe bwohirahira bugatera ukraine itangazo rya otane ryavuze ko hariko hariyumvirwa no kurungika abasirikare b'inyongera n'ibikoresho bizova mu bihugu bitandukanye biri muri uwo muryango harimo danemark esipanye ubufaransa ubuholande na leta z'ubumwe za amerika ejo kuwa mbere kandi umukuru w'igisata cya diplomasiya muri uwo muryango joseph borrell yavuze ko ubumwe bwa buraya butariko butegekanya gusaba abakozi ba ambasade zabo kuva muri Ukraine nk'uko leta z'ubumwe za Amerika yabikoze ku munsi w'Imana naho muri Amerika umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi John Kirby yavuze ko abasirikare barenga ibihumbi umunani n'amajana atanu bameze magabo ku buryo nabo bashobora kurungikwa gufasha inteko za otane muri ako karere leta y'ubufaransa yo itangaza ko abategetsi b'uburusiya na ukraine bazohurira i pari ejo kuwa gatatu na bagenzi babo b'ubufaransa n'ubudagi kugira batorere hamwe inzira yohagarika urwo ruhagarara tugaruke muri afurika tuje muri kamerun hariko harabera za nkino za kane zihuza ibihugu vya afurika aho inkino zibandanya muri kimwe c'umunani gishira ica nyuma ejo kuwa mbere gambia na kamerune vyararonse itike yo kwinjira mu ca kane gishira ica nyuma nayo guinea conakry n'amazinga ya komore birasezererwa mu rukino rwa mbere rw'ejo kuwa mbere rwahuje guinea na gambia aho gambia yatsinze kimwe ku busa bwa guine conakry urukino rwa kabiri rwahuje kamerune n'amazinga ya komore rwarangiye ku ntsinzi ya kamerune ku bitsindo bibiri kuri kimwe gambia na kamerune bihambije burkina faso na tunisiya byaronse iyo tike mu nkino zabaye ku munsi w'imana ejo kuri wa kabiri naho senegale ihura na cap vere nayo maroke ihure na malawi nayo ejo kuwa gatatu cote d'ivoire ihuza ubwayi na misiri nayo mali ihure na guine equatoriale iki gice c'umunani gishira ica nyuma kizorangira ku munsi wa gatatu itariki ya mirongo ibiri na gatandatu z'uku kwa mbere hamenyekane imigwi umunani izoja mu ca kane gishira ica nyuma
aloyizi bigirimana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com no kuri youtube instagram na facebook aderese yacu ni vowa radiyo yacu mu rwanda tuvugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe amashuri y'imyuga mu burundi akomeje guhura n'ibibazo nyuma y'imyaka itanu leta iyatangije mu cigwa twakoze twarabonye yuko ishuri shingiro ritanguye habayemwo ingorane imwe ni uko ngira ngo uko guhindura kutasiguriwe neza abo kwerekeye uwo ni kasiyani gashyirahamwe wo mu ihuriro bafashe bige ryakoze ubushakashatsi kuri ayo mashuri ubushinjacyaha mu rwanda bwasabye urukiko rw'ubujurire kuzahanisha umunyapolitike paul rusesabagina igifungo cya burundu yari yarakatiwe imyaka makumyabiri n'itanu amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure muracyari kumwe nanjye edi rwema amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ubushakashatsi bwakozwe n'ihuriro ry'amashyirahamwe yita ku burezi mu burundi bugaragaza ko urwego rw'uburezi rukomeje kugaragaramo ibibazo by'ingutu ahanini bishingiye ku ibura ry'ibikoresho n'abarimu ababishinzwe bo bemeza ko ari ikibazo bakomeje gushakira umuti ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru icigwa cakozwe n'urunani bafashe bige rw'amashirahamwe yigenga akorera mu gisata c'indero cerekana ko akanovera k'indero muri rusange kagabanutse mu burundi urwo runani rufatira ku mugambi w'inyigisho wiswe ishuri shingiro ecole fondamentale mu gifaransa aho abanyeshuri barangije amashuri y'intango bajamwo imbere y'uko batangura igice ca kabiri c'amashuri yisumbuye aho kera biga guhera mu mwaka wa mbere gushika mu wa gatandatu uwo mugambi utegeka ko biga kuva mu wa mbere gushika mu mwaka w'icenda urunani bafashe bige rusanga uwo mugambi ufise ingorane nyinshi zituma abanyeshuri batakura ubumenyi bukwiye bushobora kubatunga mu buzima mu gihe bataronse amahirwe yo kubandanya za kaminuza kase gashirahamwe nicegeye c'urongoye urwo runani rukorera mu gisagara ca bujumbura mu cigwa twakoze twarabonye yuko ishuri shingiro ritanguye habayemwo ingorane imwe ni uko ngira ngo uko guhindura kutasiguriwe neza bukwerekeye bituma rero ishuri shingiro barivuga ukuntu murazi yuko hariho abavuga ngo fyonda ntahe ibintu nk'ivyo baba abanyeshuri baba abavyeyi baradehukirwa mu vyo kwiga no guhimiriza abana ngo bige neza icoye caratumye kumbe naco nyene kigabanya akanovera kuko abana ntibasibiye kwitaho ishuri wamenga ntaco bagiye gukorayo niyo washaka hariho ikindi twovuga burya kija mu bigabanura akanovera naho kitaboneka neza nuko abana baheze ishuri hanyuma ntibaronka akazi biratuma baca badohukirwa bakiga mugabo bakiga bigura intege ukamubona atonda ku ishuri mugabo kumbe ntashiremwo umwete mwinshi ikindi ni ibyo byo kubura ibikoresho ikindi ni uko abana ari benshi mu mashuri ubushikiranganji bw'indero nabwo nyene buremera ko hakiri agahaze kugira ngo uwo mugambi w'ishuri shingiro utange imbuto nziza umushikiranganji w'indero francois habyarimana yemeza ko izo ngorane azizi ariko ko zizogenda ziratorerwa umuti buke buke yabishikije mu nama yagiranye n'abafasha hamwe n'abegwa n'ico kibazo c'indero ku munsi wa gatanu uheze la détérioration des conditions d'études dans les écoles
atitituka ry'akanovera k'inyigisho ihindagurika ry'urutonde rw'inyigisho itituka ry'ingene abanyeshuri biga mu ishuri ubukene bw'ibikoresho mu mashuri intebe ibitabo n'ibindi politike yo kwimurira abigisha ahandi itituka ry'imico abigisha baja hanze y'igihugu ntibagaruke nko muri za kaminuza abigisha batabishoboye ikena ry'uburaro ku bigisha n'abanyeshuri hamwe hamwe abigisha bakunda mu bisagara gusa no kudahurumbira ishuri shingiro n'ibindi nizo ngorane tumaze kubona biraturaje ishinga ariko leta ifadikanije n'abitaho icyo gisata iriko irazitorera umuti buke buke kuko zose ntizoviraho icyarimwe ubwo bushikiranganji bwerekana ndetse kw'izo ngorane zituma abanyeshuri baheba amashuri ari benshi raporo y'ubwo bushikiranganji igaragaza ko abanyeshuri barenga ibihumbi amajana abiri na cumi na bitandatu bahevye amashuri mu mwaka w'ishuri uheze bose nabo mu gice c'ishure shingiro iyo raporo kandi yerekana ko ukumenya mu ishuri biri ku rugero rw'ibice cumi na bine kw'ijana aha niho urunani bafashe bige rufatira mu gusaba ko n'abavyeyi bakwiye kugira uruhara rukomeye mu nyigisho abana babo baronswa kugira ngo ubumenyi bw'isononure abavyeyi bofasha abana gukunda ishuri ni ku barongoye vy'indero mu makomine ni mu ntara muri iyo komine arongoyemwo indero canke muri iyo ntara yokwama iminsi yose ariko ariruka arondera ukuntu mu ntara yiwe inyigisho zotera imbere z'akanovera leta bubandanya bagendera amashuri bakaraba ibibuze hanyuma bakarondera n'ukuntu babironka abanyeshuri ba mbere barangije ishuri shingiro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umugambi ugitanguzwa leta yari ifise intumbero y'uko umunyeshuri azoheza amashuri icenda ya mbere y'ishuri shingiro yoba afise ubumenyi buhagije no mu myuga bwo kwitunga mu gihe atabandanije igice ca kabiri c'amashuri yisumbuye canke kaminuza yamara icigwa cakozwe cerekana ko iryo hangiro ritarashikwako ku biharuro bitangwa n'ubushikiranganji bw'indero abanyeshuri barenga ibihumbi amajana indwi baraheze ishuri shingiro uko umwaka utashe Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubushinjacyaha mu rwanda bwasabye urukiko rw'ubujurire kuzahanisha umunyapolitike paul rusesabagina igifungo cya burundu yari yarakatiwe imyaka makumyabiri n'itanu ni urubanza areganwa n'abandi bantu barenga cumi na batanu umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumta kaboyi yakurikiranye urwo rubanza iburanisha ryibanze ku bihano abaregwa bahawe n'urukiko rukuru urukiko rwahaye ijambo ubushinjacyaha buvuga ko urukiko rukuru rwakoze amakosa rugabanyiriza ibihano abaregwa kubera ko bireze ibyaha cyangwa se kubera ko ari ubwa mbere bakurikiranyweho ibyaha bwanenze ko rwabakatiye ibihano byoroshye hirengagijwe uburemere bw'ibyo bakurikiranyweho bwasobanuye ko ibihano by'abaregwa icumi harimo rusesabagina paul nizeyimana mari wari ufite ipeti rya koroneri mu gisirikare cya MRCD FRN n'abajenerali babiri bikwiye kuzamurwa abaregwa bo basaba ko byagabanurwa kuri paul rusesabagina ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ubujurire gutesha agaciro umwanzuro w'urukiko rukuru w'uko rusesabagina paul akurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba yafungwa imyaka makumyabiri n'itanu bushimangira ko akwiye gufungwa burundu kubera uburemere bw'ibyo yakoze ubushinjacyaha buvuga ko urukiko rukuru rwagabanirije ibihano paul rusesabagina ruhereye ko yireze ibyaha bwavuze ko rusesabagina yireze ibyaha ubwo yari imbere y'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha ariko ko yageze imbere y'urukiko aburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo akabihakana ubushinjacyaha bwagaragaje ko rusesabagina yaje guhinduranya imvugo ndetse akaza no kwikura mu rubanza atarisobanura kuri ibyo byaha ndetse ntiyemere ububasha bw'urukiko ubushinjacyaha kandi bwananenze uburyo yagabanyirijwe ibihano hagendewe ku ngingo ivuga ko ari ubwa mbere yari akurikiranyweho ibyaha busanga bidakwiye ubushinjacyaha buvuga ko kuba rusesabagina akurikiranyweho icyaha gikomeye cyaviriyemo abantu gupfa ariyo mpamvu bamusabira gufunga ubuzima bwe bwose rusesabagina paul ntacyo yasubije kuri iki cyifuzo cy'ubushinjacyaha kuko atitabira urubanza rw'ubujurire uretse rusesabagina ubushinjacyaha bwasabiye kandi igihano cyo gufungwa burundu nizeyimana marco wari wahanishijwe gufungwa imyaka makumyabiri ahamwe n'ibyaha bibiri birimo icyo kuba mu mutwe w'iterabwoba n'icyo gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba ubushinjacyaha bwasobanuye ko nizeyimana yari akwiye guhanishwa igifungo cya burundu kuko aricyo amategeko yateganyirizaga icyaha yakoze cyo kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba byateye urupfu nizeyimana marco avuga ko yemera icyaha kimwe gusa cyo kuba mu mutwe w'ingabo utemewe n'ubwo urukiko rutakimuhamije nizeyimana marike wari mu rukiko we yavuze ko yemera icyaha cyo kuba mu mutwe w'ingabo za emerise deferen bityo ko atari kwemera ibyaha atakoze asaba urukiko ahubwo ko rukwiye kumugabanyiriza ibihano abandi babiri bari abasirikare bo mu rwego rwa jenerali cyakora bango ntibigeze baba mu mutwe wa fern kuko wavutse baratawe muri yombi aba ni jenerali anastase munyaneza na felicien nsanzubukire bemeye ko babaye mu mutwe wa fdr foka kuri nsanzubukire ubushinjacyaha buvuga ko ibyo aregwa hiyongeraho urutonde rwasohowe na loni rw'abantu bayoboye imitwe y'iterabwoba urukiko rukuru rwabaha ibihano by'igifungo cy'imyaka itanu ubushinjacyaha bugasanga ari bitoya ku bantu bari mu rwego rw'ubuyobozi bw'ingabo busaba ko urukiko rw'ubujurire rwazabahanisha igifungo cy'imyaka makumyabiri urubanza ruzakomeza kuwa gatatu b'iki cyumweru ubushinjacyaha bukomeza kuvuga kuba bwajuririye bahawe ibihano bito asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mu burundi muri komine gitega haravugwa ibura ry'amazi ababangamiwe cyane ni amashuri yisumbuye abiri afite abanyeshuri biga barara bakoresha amazi bavomye mu migezi ku buryo batinya ko bishobora kubaviramo indwara ni inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika ryifashishije inshuti zayo mu burundi turayisomerwa na desire hatungimana uri i kigali mu rwanda ayo mashuri yose ari ku mutumba wo kwibuka ku birometero bishika bitatu uvuye hagati mu gisagara ca gitega n'amashuri yegamiye ishengero ry'abagenzi muri ayo harimwo amashuri abiri afise uburaro bw'abanyeshuri barenga gato amajana atatu naho harimwo abana bangana uko nta nima ry'amazi riboneka mu mabombo yubatswe kuri uwo mutumba kuva mu mwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ugitangura manirambona adela umuyobozi w'uburaro ku ishuri ryisumbuye ryigisha ubuhinga ryitiriwe david and may ryo kwibuka avuga ko ibura ry'amazi ryatumye hagabanurwa amasaha yo gusubiramo ivyigwa kubera abana babanza kuja kuvoma amazi bakeneye ivyo navyo akabona ko bishobora kugira ingaruka ku mwimbu w'abana uwo muyobozi avuga ko abanyeshuri bahora basubiramwo ivyigwa kuva saa cenda ariko ubu bahera saa kumi abanyeshuri bavuye kuvoma amazi mu mwonga e, turafise ikibazo c'amazi ni kuvuga caba ingorane ya mbere isuku riraba rike ca tuyavoma mu mwonga wa rusengo uwo mwonga nawe duhurirayo n'abanyagihugu bava hakurya kwankana hariho umwanya w'ivyigwa baca bahomba tize twari tuyitangura saa cenda ariko ubu twaciye tushirako isaha kubera bari kuvoma icitangura saa kumi ibijanye n'utuzu twa sugumwe biragorana cane kubera ko ayo mazi ntayaba ahari kandi ko abo dufise bavoma bavoma amazi yo guteka gusa ayandi mazi bakoresha mu tuzu twa sugumwe haba gukora mu mashuri haba gukora aho baryama n'abanyeshuri bayivomera kiba ikibazo gikomeye iyo hageze gukoresha utuzu twa sugumwe kuko babaza gukura uduhuzu two hejuru bakadusiga hanze kugira ngo umunuko ntubakurikire mu ishuri abanyeshuri bahiga bavuga ko ikindi kibazo kiboneka iyo hageze kugira isuku y'ivyambagwa kuko baheza bakamesuza amazi atari meza kandi bambara udushati twera nk'uko bishikirizwa n'abo banyeshuri biga mu buraro bw'ishuri ryigisha ubuhinga aha dukora impunzi kubera iyo uvuyeyo hari akanuko kenshi uzanyereka ku mu bakobwa atandukanye ni byiza ko ukura impunzi kubera usanga bigoye nyine ugiye mu bandi n'akaodere kavuye nyine mu hageze nk'igihe cyo kumesa uduhuzu umuntu afite uduhuzu dukeya biragoye kweri kubera naho nyine tugenda mu myonga mu migezi iyo amazi ari kuyarondera tukaheza tukaza tukamesa twa duhuzu muri icyo gihe usanga abanya- abanyagihugu bo mu ikati ari benshi usanga uriko urakoresha amazi yo mu munga nayo ntaba ari meza cyane ntigaheze ngo kere neza byashika ugasanga kujya ku ntu abantu baba ari benshi kugurana kw'abantu ugasanga ushoboye kuvoma amazi ugasanga yashoboye gucafura ugasanga ateye indwara nimpa adel akurikirana abanyeshuri b'abigeme biga mu gisata bita sawifi cigisha ijambo ry'imana avuga ko hari n'utugwara abana bagwara yibaza ko tuva ku isuku rike amazi ngaha ntayahari batubabwira bajya kuvoma umwunga ugasanga ntibariko bariga neza ivyo usanga n'indwara zimwe zimwe zitera kubera ubukene bw'amazi Eh, nk'indwara bakunda kurwara kenshi ni indwara usanga bariko baravuga ngo bariko bararibwa ca twibaza ko kenshi na kenshi biterwa n'umwanda congera kuba ikibazo ku bigeme iyo bagiye mu mihango yabo yo mu kwezi nk'uko bishikirizwa n'uno mwigeme yiga muri iryo shuri sawifi ku bantu b'abakobwa na cyane cyane dukoresha amakotegisi umugani kandi birasaba n'uko twoga minsi yose na cyane cyane ibyo kandi biratugora mu gihe dushobora kuba twabuze amazi turiyaranja tugasaba hagati yacu tugafashanya uba yafise agaha mugenzi we ubutayafise agashobora kuyaronka mu bwo buryo jean claude manirakiza arongoye ishyirahamwe regidezo ritanga amazi n'umuyagankuba mu karere ko mu ntara zo hagati no mu buseruko amenyesha ko icyo kibazo cy'amazi kwibuka cyaturutse ku mapompo aduza ayo mazi yononekaye uwo mutegetsi muri regidezo abandanya amenyesha ko mu minsi y'imbere ibintu bishobora kuja mu buryo kubera ko ayo masoko y'amazi ariko aratunganywa ndetse n'amapompo aduza amazi akaba yaratumweko
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku wa gatandatu w'icyumweru gishize generali muhozi kayine rugaba umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka za uganda akaba n'umuhungu wa perezida yoweri kaguta museveni yari mu ruzinduko mu rwanda rwamuhuje na perezida paul kagame baganira ku mubano hagati y'ibihugu byombi ni uruzinduko bamwe babonye nk'ikimenyetso gishobora kuzahura umubano w'ibihugu byombi umaze igihe utameze neza mugenzi wacu tim ishimwe yaganiriye na abel bizimana umuyobozi wa district ya kisoro muri uganda amubwira uko abaturage bakiriye uru rugendo Ah, urwo ruzinduko twarwakiriye neza rusa rwose nk'igihe imvura igwa hashize igihe cy'izuba kirekire kuko urabona kuva igihe imipaka ikingiwe twebwe abaturiye igisoro wumva ko tuvuga ikinyarwanda ni- nangwa se icyo twita igifumbira tukaba duhahirana turungurana kandi tubana neza n'abatuye mu rwanda akaba ari abavandimwe ndetse n'abatuye muri kongo kubona rero twari tumeze tumaze iyi minsi yose mu mipaka ikinze tukagera aho tukabona imishyikirano yabayeho mu bihe byashize yarapfuye noneho tukaba tubona famire ya perezida wacu itangiye kwegera perezida kagame ubwo birimo kuduha icyizere ngo ahari noneho iyi ayini katini yari yarashyizwe hagati yacu n'abavandimwe b'abanyarwanda igiye kuhava nicyo nari ngiye kubaza ko abaturage ba kisoro ku ruhande rwa uganda na cyanika bari mu bagizweho ingaruka cyane ku bijyanye n'ubukungu kuba u rwanda na uganda bisa nk'aho biri kugenda bizura umubano biciye mu nzira ya diplomasi cyangwa se inzira y'ibiganiro murabona bitanga icyizere kingana gute ko imipaka yakongera gufunguka nkurikije uko nyine perezida w'u rwanda yavugaga twabonye yuko haracyari ikibazo hagati y'abo batware bombi nangwa se abayobozi bombi ariko kuba byo byonyine imishyikirano yatangiye twebwe biduhaye icyizere kuko nyine umuco mukeya uruta umwijima turabyishimiye cyane ahubwo twe twari tuzi ubwa mutware namara kuvayo nyine akabonana na perezida hari ibyo bari budutangarize ariko ntabwo byatunejeje kuko bisa nk'aho bakiri mu mishyikirano ikomeye itatuma badutangariza road map y'uko uyu mupaka uzakingurwa ariko rero ku ruhande rwe twebwe abafumbira rwose ni nko kuba gukingura irembo riva kwa papa wawe no kwa mama wawe no ku muvandimwe banabikoze baba batugabanyirije ibibazo ko ukuntu twacuruzanyaga na cyane aba small and medium entrepreneurs ubwo urashaka kuvuga abakora ubucuruzi buciriritse bacuruza utuntu twa make ukabona abacuruza bari gukora agashiringi ibyo byarapfiriye twagezeho n'ikibazo cya covid 19 ubwo twe twafashwe kabiri kuko mbere bakinze imipaka nuko noneho covid 19 nayo yongeraho gukinga intara yasigaye nko muri kongo n'ahandi duturanye naho so tumaze iminsi nko mu gihome nangwa se mu buroboka bw'ubukungu ingaruka zikomeye cyane gufunga imipaka bishobora kuba byarageze aho mu karere ka gisoro n'izihe kubwiza ukuri ingaruka za mbere imipaka barayikinze batubuza kongera guhahirana batubuza kongera kugenderana hari igihe wumvaga yuko umuntu wambukaga umupaka yapfaga none rero ibyo byose nizo ngaruka kandi abari baje mu buryo bw'ikubaga utuzo insitanti ngo n'abantu bari barashoye imari zabo zo gucuruza bafashe amaroni ibyo byose byaratokomotse abantu bamwe bashobora kuba baragiza n'ubwandu bwo gupfa bamwe bakaba baniriyahuye kubera amadeni y'ibyo bari baragujije barimo gucuruza byahise bibora imyaka ducuruza imyaka yagurikaritse ugasanga ntibaguze ibyo kurya imbuto n'ibindi nk'ibyo ako kanya ukumva umupaka urakinzwe ibyo birahita bibora none ibyo byatubayeho ahubwo nyine nkamwe abanyamakuru muziyizire muvugane n'abaturage baturiye ku mupaka wa cyanika baturiye ku mupaka wo muri kabare ahitwa gatuna abari hagati mu rukiga abagira ingaruka z'ibibazo bya politiki barihwa nk'abantu bagize ikibazo muri muri south sudan igihe habagaho intambara ikibazo cyabo cyagiye mu paramenti no kwishyurwa barishyurwa ariko twebwe abacuruzi bacu bakomeye cyane nta n'ushaka no kubivuga ngo ubyumve ukomeje ku baturage kandi ni nabo uvugira abaturage baho ngaho kisoro baramutse bageze nk'amahirwe yo guhura na perezida museveni na perezida kagame n'iki ubona babasaba abaturage ba gisoro aho unyobora bagize ukuntu bahura n'aba batware ahantu bababwira ngo rwose ibi bintu byabaye bitazongera kuba kuko nta n'ahandi byari byarabaye mu mateka y'ibihugu byombi bakababwira yuko bagize ikindi kintu cyongera gupfa bazagira ibindi bakora ariko batazongera gukinga imipaka so gukingura umupaka rwose turabisabira imana tugeme mu mashengesho abantu basenga muri gisoro mu matorero yose baba basenga kugira ngo nyakubahwa perezida yoweri kaguta museveni na nyakubahwa perezida kagame basubire muri wa mushyikirano twagiranye aberi bizimana umuyobozi wa disitirigiti ya kisoro muri uganda ndagushimiye cyane ku mwanya mwahaye ijwi rya amerika mwakoze iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muri hose
radiyo nziza y'icyitegererezo ijwi rya amerika radiyo yanjye radiyo yawe karaga urushinge ku makuru nyakuri Yeah, yeah. ijwi rya amerika ijwi rya amerika